iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda umuryango ibuka wandikiye ibaruwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken twamwandikiye ibara tugira ngo tumubwire ko jenoside yakorewe abatutsi ifite inyito yayo inyito yemejwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda ndetse yemezwa n'umuryango w'abibumbye onu muri asambure generale yayo ernest shagaga umuyobozi wa ibuka belgique muri australia bamwe mu banyarwanda bahatuye barangije iminsi icumi yo kwibuka bakora urugendo rwo kwibuka ikaba ari iminsi icumi yateguwe n'itsinda rya ribaruwa riraye ribaruwa rikaba ari itsinda ry'abanyarwanda biyemeje guharanira ko abanyarwanda bose bavuga amateka yabo uko yabaye nta uvanguwe nta usigajwe inyuma patrick rugaba nsengiyumva umwishyirahamwe ribara uwariraye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ni kumwe na Geoffrey Mutagoma umuvugizi w'ibiro bikuru bya gisirikare bya leta zunze ubumwe za amerika yarayatangaje ko amerika yatangiye ibiganiro na leta ya niger byerekeye gukura ingabo zayo zigera ku gihumbi zari mu birindiro bibiri zifite muri icyo gihugu mu kwezi gushize ubutegetsi bwa gisirikare muri niger bwatangaje ko buhagaritse amasezerano ya gisirikare icyo gihugu cyari gifitanye na leta zunze ubumwe za amerika ibiro bikuru bya gisirikare bya amerika nabyo mu cyumweru gishize byemeye gukura ingabo zayo muri icyo gihugu ejo kuwa mbere jenerali pat rider umuvugizi w'ibyo biro yemeje ko ibiganiro hagati ya niger na amerika by'uko izo ngabo zizahava mu buryo bunoze byatangiye yavuze ko minisiteri y'ingabo izohereza itsinda ry'abantu bake barimo abagize ingabo za amerika ziri ku mugabane wa afurika muri ibyo biganiro yavuze ko atamenya ingengabihe yo kuhava yemeza ko nta cyahindutse ku mibare y'ingabo za amerika zari zisanzwe muri icyo gihugu abasirikare ba amerika bari muri niger bari mu birindiro bibiri kimwe kiri niyame mu murwa mukuru ikindi kiri mu mujyi wo mu majyaruguru wa agadez abo nibo amerika yubatse ikigo cya gisirikare cyatwaye akayabo ka miliyoni ijana na cumi z'amadolari gifite umwihariko w'indege z'intambara zitagira abapilote urubanza rwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump rwatangiye kuburanishwa mu mizi ejo kuwa mbere rwarakomeje rwafunguwe n'ijambo ry'iriburiro ry'abashinjacyaha ryakurikiwe n'abunganira uregwa iyi nkuru tubaza kuyigaruka mu buryo burambuye ku musozo w'aya makuru nimujye kure amafoto mashya yafashwe n'ibyogajuru aragaragaza ko igisasu israel iheruka kurasa kuri iran mu mujyi wa isfahan cyahamije ibyuma bya radari birinda ikirere byakorewe mu burusiya ibi ni byo Iran ikoresha mu gukumira ibitero biyigabwaho binyuze mu kirere ibi biravuguruza amakuru y'ubutegetsi bwo muri Iran bukomeje gusubiramo ko nta byinshi igitero cya Israel cyagabye cyangije iki gisasu kimwe cya Israel cyaba cyarangirije cyane Iran kuruta ibigera kuri magana atatu iyo yarashe kuri Israel tariki cumi n'eshatu z'uku kwezi iyo yaba ariyo mpamvu abategetsi ba Iran barimo umuyobozi w'ikirenga wayo Ayatollah Ali Khamenei bagerageje kwirinda kuvuga ku by'icyo gitero cya Israel cyangirije ku butaka bwa Iran abasesenguzi bemera ko Iran na Israel bamaze imyaka mu bushyamirane ubu barimo kugerageza gucubya impamvu zishobora gutuma rwambikana hagati y'ibihugu byombi hagati aho intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas muri Palestina ikomeje kuyogoza akarere abahanga baravuga ko iki gisasu Israel yahamije intwaro kabuhariwe kurusha izindi Iran ikoresha mu gukumira ibitero biyigabwaho binyuze mu kirere ari ubutumwa bukomeye iki gihugu cyahawe
Washington ijwi rya Amerika.
Inzego z'ubutegetsi mu Burusiya zafunze umuyoboro ugera ku rubuga rwa interineti rw'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Without Borders rwo muri icyo gihugu nk'uko byemejwe n'uyu muryango ukorera mu Bufaransa ejo ku wa mbere. Ni icyemezo cyamaganwe n'imiryango inyuranye n'impirimbanyi z'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Umuryango Reporters Without Borders ufite ibiro bikuru i Paris mu Bufaransa uvuga ko guverinoma y'Uburusiya yatangiye gufunga umuyoboro ujya ku rubuga rwayo muri icyo gihugu kuva tariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa kane uyu muryango kandi wemeza ko impamvu zateye Uburusiya gukora ibyo zidasobanutse ukavuga ko nta kindi cyaha ufite uretse gushyira ahabona uburyo ubutegetsi bw'Uburusiya bukomeje guhohotera abanyamakuru muri icyo gihugu no muri Ukraine no gushyira hanze gahunda yabwo y'icengezamatwara muri rubanda gufunga uyu muyoboro biriyongera ku yindi uburusiya busanzwe bwarafunze irenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi igera ku mbuga zinyuranye za interineti hirya no hino ku isi muri yo harimo n'iy'amakuru y'imbere mu burusiya ifungwa ry'uyu muyoboro ribaye hasigaye iminsi mike ngo reporters without borders isohore raporo yayo ngarukamwaka igaragaza uko ibihugu byo hirya no hino ku isi bihagaze mu bwisanzure bw'itangazamakuru ku munsi wahariwe ubwisanzure bwaryo tariki eshatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka ushize iyi raporo ngarukamwaka yashyize uburusiya ku mwanya w'ijana na mirongo itandatu na kane mu bihugu ijana na mirongo inani
urakoze geoffrey mutagoma mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewu akadomo komu no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vewu radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda umuryango ibuka wandikiye ibaruwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken umusaba kuvuguruza amagambo yanditse ku rubuga rwa x igihe u rwanda rwatangizaga ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi iyo baruwa yashyizweho umukono n'abayobozi bayibuka zose hirya no hino ku isi ndi kumwe n'umwe muri bo ernest shagaga uyobora ibuka belgique mu Bubiligi ikaze ku ijwi ry'amerika urakoze cyane venisiti none mwandikira minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anthony blinken ni iki mwifuzaga kumubwira kibari ku mutima ibaruwa twandikiye umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken mu by'ukuri yaje kurikira amagambo yatangaje ku rubuga rwa x yahoze yitwa twitter ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane umunsi nyine twibukagaho abatutsi bazize jenoside bakorewe mu rwanda muri mirongo icyenda na kane mu magambo yakoresheje rero muri ubwo butumwa bwe yihanganisha abanyarwanda mu by'ukuri yavuze jenoside ariko noneho agiye kuvuga abo twibukaga avuga ko habayeho abatutsi abahutu ndetse n'abandi nubwo tutazi abo ushatse kuvuga ngo bazize iyo jenoside twe rero twamwandikiye ibara tugira ngo tumubwire ko jenoside yakorewe abatutsi ifite inyito yayo inyito yemejwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda ndetse yemezwa n'umuryango w'abibumbye onu muri asambure generale yayo tumubwira rero ko ikwiye kwitwa uko nyine bikwiye nubwo twemera ko hari koko aba bantu baba baraguye muri ubu bwicanyi ariko atari bo bagambiriwe atari bo bahigwaga ahubwo wenda baba barazize gushaka kwitandukanya n'abakoraga jenoside nyine yari yigabije abatutsi none se niba uvuga yuko habaye impaka ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye icyo gihe niba nibuka neza amerika n'ubwongereza bwarifashe igihe cyo gutora kuri iyo nyito uvuga
impaka nta nubwo arizo tugarukaho cyane icyo kizwi ni uko icyemezo cy'inama rusange y'umuryango w'abibumbye na cuzuni yemeje ko itariki ya karindwi ari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane niyo nyito yemewe na nasuzuni n'umuryango w'abibumbye amerika iracyari muri uwo muryango ndetse n'abandi baba basangiye ibyo bitekerezo baracyarimo igikuru ni icyemejwe n'urwo rwego kimwe n'uko byari byemejwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda nibutse ko narwo rwashyizweho n'akanama ka onu gashinzwe umutekano ku isi
hari aho mugira muti iyo mvugo ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika anthony blinken ni imvugo ipfobya dusobanurire icyo mubona gupfobya akora ni ikihe
byumvikane ko ntabwo turega burinkeni kuba yaragendereye gupfobya ariko ayo magambo atiza umurindi abantu bapfobya jenoside bavuga ko nta jenoside yakorewe abatutsi yabayeho bakabyita ngo ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda kandi si byo abo rero niyo dutinya ko bagendera ku magambo y'umuntu nk'uriya ukomeye umuntu uhagarariye igihugu cy'igihangange ku isi kugira ngo noneho ya mvugo yabo bavuge ko ubu bayisangiye na amerika ntabwo nkeka ko ariyo aricyo cyifuzo cya burinkeni ariko nizo mpungenge dufite zaturuka ku magambo nk'ariya none iyi nyandiko yanyu mubona ifite amahirwe angana iki yo kugira ngo minisitiri burinkeni aza yakirane ubwuzu kandi abasubize icyo mumwifuzaho icyo twizera cyo ni uko azabimenya akumva ko mu by'ukuri twari dufite n'inshingano zo kubikora kuko uriya butumwa yabutanze ku munsi ukomeye ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda kandi abutanga avuga ko ashaka kwihanganisha abanyarwanda ubwo rero turagira ngo tubwire ko nk'abarokotse jenoside ngira ngo birumvikana ko aribo ba mbere kuri uriya munsi baba bafite intimba ku mutima byari ngombwa ko nkatwe duhagarariye inyungu zabo tumubwira icyo icyo twumva impungenge dufite kuri icyo ngicyo ibindi by'uko hari icyo yabikoraho ibindi by'uko hari icyo bikoraho niyo bizaturukaho ariko dufite icyizere cy'uko nibura yakumva izo mpungenge zacu noneho ibyo azakora niyo bireba urumva twe nta bubasha dufite bwo kumutegeka ibyo yakora asubiza minisitiri burinkeni perezida w'u rwanda paul kagame yaragize ati nimuduhe uwo munsi umwe wo kwibuka mu buturekere iyindi yose isigaye magana atatu mirongo itandatu n'ine mujye muyikoresha icyo mushaka ariko uwo kwibuka ntimukawivangemo none iyo tariki ya karindwi yirangiye abantu bashobora kwivugira ibyo bishakiye jenoside y'abatutsi izajya yibukwa ku itariki ya karindwi gusa oya ntabwo nkeka ko aricyo n'umukuru w'igihugu yari agambiriye abacu bagiye tubibuka buri munsi uko bukeye uko bwije uko bukeye uko bwije ntabwo tugira umunsi wo kwibukaho twebwe nk'abahagarariye abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ariko uriya munsi ibyo navugaga ni umunsi w'intimba urumva ni umunsi umuntu abyuka yibuka ahantu yari ari ibyamubayeho ibyabaye kube batakiriho ni umunsi abantu bose bahurura bakava impande zose z'isi bakaza gufata abanyarwanda mu mugongo niyo mpamvu kuri uwo munsi wa mugani w'umukuru w'igihugu hakwiye kubahirizwa abo bantu tuba twibuka ndetse n'abaciye muri biriya bintu noneho ibindi impaka zajya zikagenerwa indi minsi ariko uriya munsi ni umwihariko wo kuzirikana abazize n'iyo jenoside yakorewe abatutsi kimwe n'abayirokotse mu kanya wagira guti enesi sagaga uti twemera ko hari n'abandi banyarwanda bapfuye nubwo bwose batapfuye bigambiriwe nk'uko abatutsi bicwaga kubera ko ari abatutsi ubu tuvugana muri kino gitondo i Brisbane muri Australia habaye urugendo ibyo bise abanyarwanda bise ngo walk to remember ni urugendo rwo kwibuka abo banyarwanda bavuga ko bibuka abatutsi bakibuka n'abahutu bapfuye muri mirongo icyenda na kane abo ngabo mwebwe mwumvise bakoze urwo rugendo murufata mute murufata nk'abafite uburenganzira bwo kwibuka nk'abapfobya abo mubafata mute kwibuka ni uburenganzira buri muntu wese afite ntabwo ibyo ntabwo nkeka ko hari uwatanga amategeko aya n'aya ariko icyo tuvuga tunasaba abantu bose ni ugutandukanya ibintu ni ugutandukanya ibintu kuko niba nyine urwo rugendo bavuze ngo rugo kwibuka bose ari wa mugambi wo gushaka guhuriza ibintu hamwe ari uwishwe ku mpamvu zindi zitari jenoside agafatwa nk'uwishwe azira jenoside ababikora cyane cyane muri iki gihe harimo ababikora kugira ngo nyine basa n'aho bahuza ibintu bateshe jenoside agaciro bayigeranye n'ibindi byaha bishobora kuba byarakozwe nabyo byaba binakomeye ibyo ngibyo ni ubucamanza bwazabigaragaza niyo mpamvu muri iki gihe tuvuga ngo reka tuzirikane abantu baziye jenoside yakorewe abatutsi uko tubizi mu by'ukuri ubwira urugendo rwo muri Australia ntabwo nanifata kuri yarwo ariko no mu rwanda hari munsi ku itariki ya cumi n'ebyiri cyangwa cumi n'eshatu ngira ngo bibukaho abanyapolitike bishwe muri kiriya gihe bazira ko banze kwifatanya mu mugambi wo gutsemba abatutsi uwo munsi uriho abo bantu barazwi ndetse numvise ko hari n'abandi bagenda bongerwa mu mubare wabo kubera ibikorwa byabo by'indashyikirwa byakozwe baharanira ubunyarwanda banga ko umunyarwanda yazira uko yavutse ibyo rero ntabwo mvuga ko umuntu nta wundi muntu wakwibuka ariko ni ugutekereza neza icyo impamvu bamwibuka n'impamvu bamwibuka muri iki gihe impungenge dufite ni uko harimo abantu bikoresha kugira ngo bose n'abazibiranya jenoside yakorewe abatutsi tugahora dusaba ko ababikora bajya bitondera ababa bari inyuma rimwe na rimwe baba bafite umugambi Ernest Sagaga umuyobozi wa ibuka Belgique ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika urakoze cyane nawe veniste nshimiyimana kumpa uyu mwanya wo kuganira nawe
abanyarwanda baba muri australia n'abandi baturutse imihanda yose ku isi barangije iminsi icumi yahariwe kwibuka uyu munsi bakoze urugendo bise walk to remember urugendo rwo kwibuka bavuga ko bibuka bose ndakira patrick rugaba nsengiyumva yaturutse mu bufaransa mu ishyirahamwe ryitwa ribara uwariraye avuga ko mu muryango we hari abishwe bazira ko ari abatutsi abandi bakazira ko batavugaga rumwe n'ubutegetsi aratangira ambwira iby'urugendo bakoze urugendo rwo kwibuka uyu munsi twakoze twarukoreye mu ntara ya queensland mu mujyi wa brisbane tukaba twarukoze rugamije gusoza iminsi icumi twari tumazemo yo kwibuka twibuka bose ikaba ari iminsi icumi yateguwe n'itsinda rya ribarura riraye ribarura rikaba ari itsinda ry'abanyarwanda biyemeje guharanira ko abanyarwanda bose bavuga amateka yabo uko yabaye nta uvanguwe nta usigajwe inyuma urwo rugendo rero tukaba twarakoze mu gusoza nyine iyo gahunda y'iminsi icumi twatangiye tariki cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane tukaba rwashoje uyu munsi hakaba harimo ibikorwa byo kwibuka bitandukanye hari ibyabereye kuri interinete kuri yutube kuri x ndetse hakaba hari ibyo tumazemo iminsi hano muri australia iki gikorwa cyabaye muri australia cy'imbonankubone kikaba cyari igikorwa cya gatatu kuko hari igikorwa cya mbere cyabaye mu nteko ishinga amategeko ya australia mu mujyi wa kambera ndetse hakaba n'igikorwa cyabaye cyo kwibuka nacyo mu mujyi wa wa Sydney ubwo rero urugendo rw'uyu munsi rwa rugendo rwarimo abanyarwanda cyane cyane abanyarwanda nyine baranga mu gihugu cya australia ndetse n'abanyamahanga inshuti zabo baje kubashyigikira mu rwego rwo gusoza iyo iminsi icumi twari tumazemo twibuka twibuka abanyarwanda bose bazize amahano yagwira igihugu cyacu
iyo uvuga mwibuka abanyarwanda bose bazize amahano muri kino gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muba mwibuka abandi bahe abo banyamahanga mubashyira mu kihe gice nagira ngo mbanze mubwire ko ngiye tuvugana nanjye ndibuka ndibuka abantu bo mu muryango wanjye bishwe muri iyo jenoside yibukwa muri iki gihe ariko kuba twibuka jenoside yabaye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane ntabwo twebwe bituma tugomba gusiga inyuma ubundi bwicanyi bwakorewe abandi banyarwanda batandukanye urugero naguha ni uko nk'ejo tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kwa kane hari hariho hibukwa imyaka makumyabiri n'icyenda cyangwa hashize imyaka makumyabiri n'icyenda impunzi z'abanyarwanda zari mu nkambi ya kibeho zishwe zicwa n'ingabo za rpf abantu bamwe bakavuga ko hishwe abantu bageze mu bihumbi umunani ariko hakaba n'abavuga ko bishobora kuba birenga ko abo ngabo ari ababazwe gusa ntituvange ibintu reka tujye ku nyito nari nkubajije nkubaza icyo mwebwe mwibuka urambwira uti ndibuka n'abanjye bapfuye muri iyo jenoside wowe abayo bapfuye bapfuye muri jenoside yihe umuryango wanjye wishwe tariki wishwe mu abenshi bishwe tariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa kane muri mirongo icyenda na kane bicwa n'interahamwe ariko nk'uko nanjye nanabikoze kuri uwo munsi nibuka abantu bo mu muryango wanjye ni ibintu bitangaje kuko mfite abantu bo mu muryango wanjye bishwe kubera ko ari abatutsi nkagira n'abandi bishwe kubera ko bari mu mashyaka ataravuga bumwe n'ubutegetsi kiriya gihe cyangwa se bafite aho bahuriye n'abantu bari mu mashyaka arwanyaga ubutegetsi bwa emerinde kiriya gihe ariko ikintu gitangaje kugeza ubu mu rwanda ni uko inyito n'imvugo zikoreshwa mu rwanda ntabwo zigaragaza izo nzirakarengane zapfuye zizira kuba zitaravuga rumwe n'ubutegetsi muri kiriya gihe none se ko nyine bavuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi rugaba kugira ngo abantu bumve ijwi rya amerika muri kano kanya bakumve neza niba b'umuryango wawe abatutsi b'umuryango wawe barishwe kubera ko ari abatutsi abandi bakicwa kubera ko batavugaga rumwe n'ishyaka ryari ku butegetsi cyangwa bitirirwa kutavuga rumwe naryo cyangwa bitirirwa kutavuga rumwe naryo rumwe kubera iki uvanga abapfuye bazira jenoside bazira ko ari abatutsi kuki ubavanga n'abapfuye bazira ko bafite ibitekerezo bya politiki binyuranye n'iby'ishyaka ry'abashakaga abo bantu bose bishwe n'interahamwe ndetse n'abandi baturage b'abahezanguni batashakaga ko abo bantu babaho bashaka kubarimbura abo bantu bose bamwe abo twashoboye kubona imibiri yabo bashyinguye mu nzibutso zitandukanye mu rwanda ntabwo rero njye ushobora kumbwira ngo nimpagarare ngo nibuke abantu bamwe bo mu muryango wanjye ngo abandi no kubavuga barahizwe kimwe bakicwa kimwe bakicwa n'abicanyi bamwe ngewe muri abo bantu mvuga nibuka nta n'umwe nshinja rpf rpf ifite ubwicanyi bwayo yakoze turabuzi ntabwo ngewe abo mu muryango wanjye mvuga ko aribo ariyo yabishe ariko ikintu gituma rpf idashaka ko abo bantu bahabwa agaciro nk'uko bose bishwe n'abicanyi bamwe ko ko ngewe ntababarega urugero igituma ba- badashaka abo bantu bishwe n'interahamwe bose bavuga ni iki nkaba nanaboneraho ngiye gushingira nk'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kuko cyo cyagaragaje aho giha- aho gihagaze cyane cyane umunyamabanga wa leta blinken aho yavuze ko twibuka cyangwa tugomba kwibuka abanyarwanda bose abahutu abatutsi abatwa ndetse n'abanyamahanga baguye muri buriya bwicanyi ishyirahamwe ibuka eh, zayibuka zose aho ziri hose ku isi zamwandikiye ibaruwa zimusaba kwivuguruza gusubira ku magambo yavuze zivuga yuko ari amagambo yo gupfobya ntabwo uh, nawe ufite ubwoba ko ushobora gufatwa nk'aho upfobya ntabwo ntabwo nshobora gupfobya jenoside yahitanye abantu b'umuryango wanjye barenga ijana na mirongo itanu ntabwo nshobora gush- gupfobya ikintu nanjye cyashoboraga kumpita nayo imana idakinga ukuboko ntabwo ibyo nshobora kubikora ariko niba dushaka kubaka igihugu kizahuza abanyarwanda bose niba dushaka u rwanda koko rw'ubwiyunge nk'uko abari ku butegetsi umunsi babeshya ngo baharanira ubwiyunge ntabwo dushobora kuzafata igice kimwe cy'abanyarwanda ngo tu- bibuke abandi tubareke abanyarwanda bishwe na rpf kuva yatangira intambara muri mirongo cyenda za byumba za ruhengeri abo banyarwanda bose bagomba kwibukwa abanyarwanda bishwe muri kongo mu mashyamba ya kongo bahigwa n'inyamaswa abo banyarwanda bose bagomba kwibukwa niba dushaka kubaka igihugu kizaba igihugu tuzaraga abana bacu kandi bakakibanamo neza ntabwo umuntu ashobora kuza ngo avuge ngo turibuka abantu bamwe ngo abandi tubihorere abantu bamwe babona ubutabera abandi babwihorere icyo gihugu nta gihugu twaba turi kubaka twaba turi kubakira ku musenyi n'ubundi bizadusenyukana kuko niba rpf igihe yavugaga ko ije mu rwanda ngo ije kuvanaho abari ku butegetsi yavugaga ko bafite ayo makosa bafite ibyo kuvangura ni iki byose ariko uyu munsi bo noneho barenga kuvangura abazima baka- bakavangura n'abantu bitabye imana ni ibintu bigayitse Ru- rugaba twoye kuvanga ibihe ubu turi mu gihe cyo kwibuka niyo mpamvu muri aho ngaho murimo mwibuka niyo mpamvu ngo ufite hano ku ijwi ry'amerika kugira ngo twumvikane ku magambo akoreshwa ntabwo mu rwanda bavuga yuko bavangura abapfuye bishwe n'interahamwe bazi ibitekerezo byabo n'ikimenyimenyi ku itariki ya cumi na gatatu ku irebero habaye umuhango wo kwibuka abanyapolitiki batavugaga rumwe kuki n'ubutegetsi bagomba kuvangurwa kuki bagomba kuvangurwa mu zindi nzirakarengane kuki bagomba gushyirwa ku ruhande barishwe kimwe bagahigwa kimwe ari nabo batangiye kwicwa ubwicanyi bu- bugitangira kuva ku itariki ya gatandatu nijoro Ariko niyo mpamvu Perezida bibukwa.
w'umukuru w'igihugu Habyarimana maze guhanurwa ariko niyo mpamvu kuki bibukwa saba abanyarwanda bagomba gushyirwa ku- kuki bagomba gufatwa nk'inzirakarengane zo mu cyiciro cya kabiri yaganaga na, na Ines Sagaga wayibuka mu Birigi yavuga ati abo ngabo nabo bagomba kwibuka si impaka na yuko abanyarwanda bandi batapfuye ariko bitagambiriwe kubarimbura nk'uko hariho kwica abatutsi kubera ko ari abatutsi wowe nkawe tuganira uyu munsi ndagukomeza kubera abantu bawe nk'uko bivuga barenga ijana na mirongo itanu bapfuye bazira yuko ari abatutsi ariko se iyo igihe cyo kwibuka nk'iki kibaye wibuka jenoside yakorewe abatutsi uravuga uti jyewe ndibuka bose ndashyira mu mu mufuka umwe mbibukire rimwe ni iki wibuka nge nifatanya n'abandi banyarwanda bose kwibuka nk'uko nabikubwiye kuko nanjye n'umuhango nateguye wo kwibuka abanjye abanyarwanda baranshyigikiye b'amoko yose ntabwo twebwe nk'itsinda rya bibaroye tuvangura abanyarwanda bishwe bazize amahano yagwira igihugu cyacu ni nayo mpamvu twakoze ibikorwa byo gufata iminsi icumi kugira ngo tubashe kwibuka abo banyarwanda bose kandi twumva ari uburenganzira bwacu tudashobora kwamburwa n'umuntu uwo ari we wese ibintu bavugaga bya ibuka ndagira ngo umenyeshe ko ibuka ni umuryango washinzwe n'abacitse ku icumu ariko waje gushimutwa n'ishyaka rya rpf ntabwo ibuka uyu munsi uvuga ntabwo ikorera inyungu z'abacitse ku icumu niyo mpamvu tubona mu Rwa- mu mahanga ubu havutse imiryango nk'igicumbi y'abacitse ku icumu nabo bavuga bati ntabwo biriya bintu ibuka na rpf bakora twebwe tubyemera kuba batabyemera n'uburenganzira bwabo ariko no kuba ibuka ivuga ko ihagarariye abacitse ku icumu kandi nawe wayibayemo eh, Patrick Rugaba Nsengiyumva nawe wabaye muri ibuka nubwo bwose wayivuyemo kandi Oya, n'uburenganzira oya, bwawe oya, oya, ntabwo naba muri ibuka kuko ntabwo naba mu muryango uvangura abanyarwanda ngewe ntabwo nigeze mba nta nubwo nifuza kuyibuka patrick rugaba nsengyumva uh, wo mu ishyirahamwe ribara uwariraye ndagushimiye cyane ku bw'akakanyo uhaye ijwi ry'amerika turagushimira bwana venute nshimira na radiyo ijwi rya amerika kuba muduhaye umwanya ngo tusobanurire abanyarwanda ibikorwa tuba tumaze iminsi kandi twaje gusoza uyu munsi mu ntara ya queen island mu gihugu cya australia ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igite
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi abarobyi baroba mu kiyaga cya tanganyika bavuga ko umusaruro w'amafi wagabanutse cyane kuva aho amazi yacyo atangiriye kwiyongera basobanura ko kubera imyanda ikomeje kuva hirya no hino amazi akandura amafi nayo akomeza guhunga kigali tiyeri ndayishimiye kubera bya bicapu bica bimanuka bikajya bizibirana hamwe zirirwa zirara bikavuga kugira ingaruka ashobora kubera iduka ry'amazi ubu mwimbo waragabanutse abo ni bamwe mu barobyi bakorera ku myanya itandukanye ku kiyaga ca tanganyika baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika aho basigura ko muri kino gihe umwimbo w'amafi n'indagara ari muke cyane bitewe n'iduga ry'amazi ya tanganyika rimaze igihe ryibonekeza bavuga ko bitewe n'iryo duga ry'amazi hari imyanda igenda iva hirya no hino mu tugezi dutandukanye no mu banyagihugu ikamanuka mu kiyaga uku niko babisigura nk'ifi ziba hafi ngaho ku nkengero y'ikiyaga ku buryo bw'imicafu nk'izi nk'ukura zimanuka kubera haba hariho nk'ibi byatsi biri mu mazi bizikingira naho zihugama akazuba naho zigira gutya kubera bya bicafu bica bimanuka bikajya bizibirana hamwe zirirwa zirara bikavuga kugira ingaruka ikibazo kirahari ku bijyanye n'umwimbo mu mu kiyaga eh, mu busanzwe warapfungutse uri kuraraba mu n'imyaka irenganye uyu murobyi nawe avuga ko ubusanzwe amazi iyo yabaye menshi amafi n'indagara byaca biba byinshi mu kiyaga kuko zikunda amazi gusa akavuga ko imicafu ariyo mibi cyane kuri izo mboga zo mu mazi rimwe na rimwe abantu ugasanga bata imyavu ahata- ahada- aho idategerezwa gutabwa Eh, bamaze kuza kuyita nk'i mu nzuzi ziriya nzuzi zica zimanukana wa mucafu mu tanganika rero n'aho amazi yoba ari make ijya mbura ikagwa imanukana wa mucafu ubu rero nk'ubu ubu imvura iri kuragwa ari nyinshi amazi ariko araduga ijya micafu ikiguma ngaha ku mufunda rero izo mboga nazo zica- zica zihunga uwo mucafu zica zihungira mu matenga mu gihe aho hantu ata mu- ata mucafu uba uhari abo barobyi twaganiriye basigura kandi ko mu minsi iheze hataraba iyononekara ry'amazi ya tanganyika baronka umwimbu ushimishije ku buryo baronka amasandugu arenga umunani ni ukuvuga kare amafi yaraboneka cyane ubu nk'umuntu yashobora kuronka nk'amasanduku umunani icumi uko ariko uye umwimbu warafungutse aho usanga umuntu yi- avuga ati nayarose rwose arose isanduku zibiri imwe ahasigaye mu ndobo ikindi uyu murobyi avuga gituma amazi ya tanganyika abandanya gusa nabi ni uko imisozi ihanamiye tanganyika yo mu burundi usanga ata biti bikiharangwa iyo imvura iguye inkukura yose ikaruhukira muri tanganyika naho ku bijanye n'abafise amato akoresha igitoroha mu kuroba bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa kuko usibye kuja mu mazi bakirirwa baroba bakabura no kuronka igitoroho bibagora cane ntumva cyane na cyane cyane ubona n'igitoro dukoresha gisigaye kizibye eh, aho umuntu aza kukirondera akakibura yajyana n'iyo bido agiye kukirondera kuri sitasiyo bakavuga ati mwega barubyi ntitubaha kubera mukoresha amabido ngo duhereza bimiduga tukaca twibaza natwe abarobyi ati none natwe abarobyi ubwo leta yoba izi yuko mu gihugu cy'uburundi hoba hariho abakoresha umwuga w'uburobyi usanga turiko turarondera icamagendu ku bakiziduye mu miduga ukaza usanga nk'ibido yagurwa ari ibihumbi mirongo umunani uriko urayigura nk'ijana n'itandatu waza mu mazi ukacubura ibyo byose basigura ko bibashira mu bukene budasanzwe haba mu miryango yabo ndetse nabo nyene ubwabo kuri mikoro z'ijwi ry'amerika inosa abanigwa n'inzigo umuhinga mu bidukikije ibinyabuzima hamwe n'ihindagurika ry'ibihe bagereranya ko amafi akenera kuba ahantu heza nk'uko umuntu akenera kubaho ahema neza n'ibinyabuzima rero eh, biri mu kiyaga na cyane cyane nk'amafi birakeneye eh, iyo mibereho myiza birakeneye eh, icyo kibano kimeze neza gifise isuku icyo gihe rero akaranga k'amazi kaba gatosekaye amazi ga- akanuka biraheza bikagira ingaruka mbi ivyo binyabuzima biraheza bikagabanuka umwimbu wavyo uraheza ukagabanuka eh, bimwe bigahunga ibindi bigapfa ibindi bikabura ingene bishobora kurondoka banirwa n'inzigo anasigura ko ubwoko bw'amafi bwobwo akenshi burondokera ku nkengera z'ikiyaga bityo rero kuko amazi yo muri ico kibanza abanuka avuga ko zica zitaha zikomoka zikaja kurondera ahari ubuzima bwiza cyerive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi utonganye n'umuriro arya ibibisi umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana